This one a big gbege my pipo oni of ife wife olori naomi and im mama don soon oni of ife go court say oni of ife you no go fit leave me like this empty handed hi guys welcome back to mama soj vlog how you guys doing my name is mama soj if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video And if you have not subscribed, what are you waiting for? Subscribe so that you will not miss any of my updates about the celebrities. So guys, let's get into the video. Those of una when I don't know Oni of Ife. Oni of Ife na one of the Yoruba king for Yoruba land. And those of una when I don't know Olori Naomi. Olori Naomi na Oni of Ife wife. My people, Oni Oni of Ife wife, oh Olori Naomi, don't sue Oni of Ife, go cut my people. He say Oni of Ife no go just feel leave like that for empty hand. Say where therefore they do like that. Say before before na prophetess nice she be when we say she they preach they go and she they enjoy her life like that. Say Oni of Ife don't make a lot of people don't talk bad thing about her wey be say shame no go let her fit go out and go dey preach say na so so say I still call dey stay na she no get money to they take care of herself again because of she because of uh, Oni of Ife because of him now he leave the preach wey we say he the preach wey we say go come he come go palace go sit down with Oni of Ife When we say a lot of people go against and say eh she na prophetess say make he no marry Oni of Ife say but she marry Oni of Ife now na Oni of Ife come pursue comot for palace say she do this she do that say she no dey honest Now so she pack her family come palace say make she come comot for palace see Ooni of Ife no go just be let and just they go like that Ooni of Ife no go just be leave am for empty and handed say where they for they do like that say you marry person you say you no want again you won't just make the person they go empty handed e See Ooni of if I must buy more to give them, give him give her own mama build off tears again give and open a big shop for them, make she they do her business So Ooni of Ife also need to pay him every month because she be prophetess before. Ooni of Ife come let am stop her job. Now she no go figure go preach again like before. Because I say a lot of people don't talk bad thing about am. And if he go out and go preach for people, they no go one listen because say they eh, they don't put a lot of life for her head for palace. Say for that reason, Ooni of Ife need to do this thing for am because if Ooni of Ife say she eh, you know, wan marry him again, na e be say Ooni of Ife need to buy house for her, need to buy car for her, and mama. You need to open stuff for she and her mother no be say onye you, ife go just talk say i know they marry again now me con they go she go just out with empty and then i be say she lose say the one year when she don't spend with onye of ife wey she take dey that palace one year plus when she take dey that palace before onye of ife come pursue am come say e not possible say whether onye of ife know wetin she go feel she go don't use the one year to take her she wey be say she come sit down for palace what wetin me get to talk tell naomi be say how oni of ife go take pay you off i no understand no be say you give oni of ife child We go talk say okay oni of ife make you buy you house because of the child Maybe for the stay there with your child or make we talk say okay oni of ife open big stuff for naomi so uh, so that oni of ife uh, naomi go fit they see the money to take they feed the new baby It not be like that the one wey you call dey talk now i no know the reason why you see me dey give you that money you be prophetess if man say you no they do again you go back to your um, uh, prophetess wey you they do before you go They preach not be say you come dey talk say Any of Ife must pay you this must do you this must do that not be say you don't even spend ten years not be say you even know any of Ife when you never be king Any of Ife don't be king he be, be he be king Now make you marry him. if you not be king i not sure say you go even marry him. so that's the way you dey sue Ooni of you go court you they waste your time because you not go win that case you and your mama no go win the case how now you pack all your family go palace where you be say only you and your fife suppose go your mama go dress go follow and go and if your mama wan follow and go all the makeup wey your the makeup wey your mama go make the hair tie the gele the cloth the tailor wey go sew the cloth na on your fife go pay your sisters and your mama dey stay for palace everybody come back stay for palace like say na no get house again before you marry Ooni of Ife where your mama and your papa fair dey live where your sisters they live They not feel they live for there so if you marry now it means say your sister and your mama go follow you go as husband Not be say you born wey your they dem wan talk say they won't come follow you take care of the baby say if the baby grow they will go back no you the day when be say you marry now. since that day na your mama don't pack load go palace Now the king say e don't tire Maybe you never born money don't finish When be say makeup cloth wey be say celebrities wey be say now then they make their money by themselves you they use body take they compare them. you they do competition Not be the cloth where you wear today you go wear tomorrow na different cream na you dey buy expensive cream dem say na cream of 200000 under one month the cream don't finish every week we say you wan go party They toss me and make they invite on Ooni fifa. The you go pay for the cloth for now me and the cloth we go see better tailor for if a there naomi no go so cloth for their hand naomi go go so cloth for lumini hand because say prophetess olubori prophetess olubori He get her own money she get her own money get the way till they get her own money you know if you use your body to dey compare prophetess olubori with your own you when we say you go sit down for palace you no get work wey you they do you only dey inside that palace there you dey use your body till they compare other pastors When we say that they make their money they get their own money their own money on their own so if you Ooni of Ife pursue you come comot for palace Now you cause am wey Ooni of Ife pursue you come comot for palace so my people, may na let me know what you're think for the comment section my people. and if I never subscribe may na subscribe so dat I no go miss any celebrity gist wey i dey upload una bye bye till i come on away next time bye guys see you guys in my next video bye guys